Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiinii akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii onkoloolessa 11 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 30 bara 2026 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan keessummeessu Anbafkaaduu Morodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti lolli Israa'elii fi garee Palestaayin Hamaas gidduu guyyaa shanaffaadhaaf itti fufee jiraachuu isaa bal'inaan itti deemna waa'ee filannoo mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waa'ee tajaajila bilbilaa naannoo amaaraa waraanni biyya faransaay niijeer keessaa bahuusaa yoo yeroo qabaanne akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna kan dursu oduudhaaf oduu har'aammoo kan nutti tuujubee horaatiif garasi darbe.
Tamooltaan hordoftoota keenyaa oduu har'aa waliin an tuujubee horaati. Haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni kuma tokkoof dhibba lama du'uutti taanse Israa'el ijaabaa'uuf jecha roobii har'aa dugdee gaazaa keessa akka jiru daandiif gamoowwan haleelaa oolte. Aangawoonni eegumsa fayyaa kan Faalisxiin akka jedhanitti erga sanbata darbe Hamaas Israa'el irratti haleellaa raawwatte sa'aatii hanga tokko booda haleellaa Israa'el raawwatteen lakkoofsi namoota du'anii gara kumaaf shantamii shaniitti ol siqee kanneen kuma shanii ol biroon immoo madaaniiru. Israa'el uummata miliyoona lamaaf tuqaa sadii bishaan nyaata akkasumas ibsaa irraa kutuuf waadaa seenuun ishee haala siiviilotaa laalchisee gareen gargaarsaa yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaniiru. Abbaan taayitaa humna ibsaa gaazaa roobii har'aa akka ibsetti madda enerjii tokkicha jiruuf boba'an dhumataa jira jedheera. Akkasumas dhiyeessiin wal'aansa fayyaa hir'ataa jira jedhan. Dubbiimaan waraanaa Israa'el Leetanaa Koloneel Joonaattaan Koornikas har'a ergaa gama viidiyoon dabarsaniin haleellaan samiirraan Israa'el raawwatte gamoolee mana jireenyaa kamancaase ta'uu ibsanii bakkawwan kun manni waraanaati sababiinsaas hamaas ta'e jedhee naannoo gamoolee siiviilonni keessa jiraatan waan sossoo'uufi jedhan tokkummaan mootummoota akka jedhetti erga waraanni sun jalqabee qabee uummati kuma dhibba lamaaf kummi jaatamii sadii ol mana isaanii dugdee gaazaa jiru dhiisanii baqachuu isaaniif lakkoofsi kun dabalaa akka deemu ibseera. koornikas akka jedhanitti humnootiin eeggataan kuma dhibba sadiif kuma jaatama ta'u xumura waraana kanaatti hamaas israa'el keessaa namoota nagaa doorsisuu yookaan ajjeesuu humna isa dandeessisu akka hin qabaanne mirkaneeffachuuf ergama isaa raawwachuuf qophiidhaa jedhan dubbiimaa kabiraan riir admiiraal daani'eel hagaarii tuuta oduuf ibsa kennaniin loltoonni israa'el dhibba tokkoof jaatamii sagal ajjeefamuuf maatii loltoota jaatama hamaasiin ukkaamsamanii butaman illee waraanni dubbisee jira jedhan. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin gaazexeessotaaf ibsa kennaniin gareen humnoota addaa Ameerikaa hangi tokko waraana Israa'el waliin ta'uudhaan karoora baasuu akkasumas basaasa Israa'el Hamaas irratti geggeessu gargaaruuf hojjechaa jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan roobii har'aa gara Israa'elitti maluudhaan erga gamtaaf deggersaa fiduuf akka jiran ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Dubbiimaa ministiriin dhimma alaa Maatiyuu Miilar gaazexeessotaaf akka ibsanitti bilinkan hoogganoota Israa'el irraa waa'ee haala lafarra jiruuf shororkeessotaa haleellaa suukanneessaa kana raawwatanitti duuduu akkamitti akka gaariitti isaan deeggaruu itti fufuu danda'amu dhagahuu barbaadu.
Gumiin mirga namaa kan mootummoota gamtoomanii miseensota haaraa filatee jira. Biyyoottan kana keessaa hangi tokko warreen kanaan dura miseensa ta'anii turanidha. Oduu kanas bal'inaan tuujubeen nutti himti.
Gumiin waliigalaa kan tokkummaa mootummoota kaleessa onkoloolessa kudhan gumii mirga namaa keessa kanneen tajaajilan biyyoota haaraa kudha shan filatee jira. Sagaleen kenname erga lakkaa'amee booda pirezidaantiin gumichaa Deenis Firaansis Albaaniyaa. Biraazil, Bulgeeriyaa, Burundii, Chaayinaa, Koot divuwaar, Kuubaa, Doominikaan Rippaabilik, Faransaay, Gaanaa, Indooneezhiyaa, Jaappaan, Kuweet, Maalaawii fi Nezerlaandis filatamuu isaanii beeksisaniiru. Amajjii tokko bara 2024 jalqabee waggoota sadiif tajaajiluuf Chaayinaa, Koot divuwaar, Kuubaa, Faransaay fi Maalaawiin irra deebi'uun yoo filataman Naayijeeriyaa, Peeruu fi Raashaan barcuma hin argatin hafan. qaama ijoo dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa akka ta'e gumiin mirga namaa walabummaa bu'uuraa sadarkaa addunyaatti kabachiisuuf beeksisuuf itti gaafatamni kennameeraafi gumiin kun bara kuma lamaaf ja'a kan uumame yoo ta'u biyyoota miseensota afurtamii torba kan qabuuf irra hedduun isaanii miseensota gumii waliigalaan iccitiidhaan filataman.
Roobi har'aa magaala kibba Libaanoositti argamu Dihaayiraa keessatti haleellaa humni waraanaa Israa'el raawwateen aarrii fi abiddi samii irratti mul'achaa akka ture gabaasamee jira. Israa'el haleellaa kana kan raawwatte deebii misaa'ela gareen hizboolaa gara daangaa isheetti dhukaasee fi akka ta'e beekamee jira. Akka humni waraana Israa'el jedhetti gareen hizboolaa buufata waraanaa kaaba Israa'elitti argamu. arab al araamish jedhamu jiru keessatti farra taankii dhukaasee jira. Maddaawwan tikaa Libaanosii gama isaaniitiin Hizboolaan misaa'eloota lama gara daangaa Israa'elitti dhukaasuusaa ibsanii jiru. Jiraattonni magaala kibba Libaanosii Rihaamishii keessatti argaman gama isaaniitiin meeshaa waraanaa Israa'elii irraa furguggaa'ee naannoo isaanii haleeluu isaa dubbatanii jiru. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaa keessatti tajaajilli bilbilaa kaleessaa qabee deebi'ee addaan cituu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Firoottan isaaniitti bilbilanii nageenya isaanii hubachuu waan hin dandeenyee fi yaaddoo keessa seenuu isaanii jiraattonni kun himaniiru tujubeen bal'inaan qabdi.
Naannoo Amaaraa torbanneen sadiif godinaalee tajaajilli bilbilaa addaan citee ture dhiyaaf baha Goojjam keessaa kibxata kaleessaa sa'a booda qabee tajaajilli bilbilaa waan adda citee jiruuf nageenya firoottan isaanii beekuu akka hin danda'in jiraattonni ibsanii jiru. Sagaleen Ameerikaa ka dubbise jiraattonni magaalaa Baahirdaar godina Goojjam bahaaf magaalaa Dabra Maarqoos akkasumas godina dhiya Goojjam magaalaa Finoota Salaam. dambacaaf naannoo isaa keessaa kaleessa sa'a boodaa qabee tajaajilli bilbilaa akka hin hojjenne mirkaneeffanneerraa jedhan walitti bu'iinsi naannoo sanatti deebi'ee ka'uu ragaa qabaachuu isaanii kan ibsan namoonni yaada kennan kun tajaajilli bilbilaas deebi'ee kan adda cite kanumaan wal qabatee ta'uu akka hin oolle ibsaniiru. dhimma kana ilaalchisuudhaan hojii geggeessituu itiyoo teleekoom adda fireeyoot taammiruu odeeffannoo akka nuu kennaniif bilbila harkaaf waatsaap irratti bilbillus bilbilli isaanii waan hin ka'iniif deebii isaanii dabaluu hin dandeenye gama biraan naannoo baahirdaar bakka sabaataamiit jedhamee beekamutti kaleessaa qabee humnoonni naga eegumsa mootummaa fi hidhattoota garee faannoo gidduutti walitti dhukaasuun akka tureef kanaanis namoonni du'uu kanneen ijaan argan sagalee ameerikaaf ibsaniiru. dhiyeenya sadarkaa ittaanaa bulchaatti itti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmootii bulchiinsaa nagaaf nageenya naannoo sanaa ta'uudhaan kan muudaman obbo Dassaaleen Xaasawullee bilbilli harka isaanii waan hin kaaneef deebii gama isaanii argachuu hin dandeenye jechuun asteer misgaanaa gabaasteetti.
Naannoo kibba Itoophiyaatti koreen komii hojjettoota mootummaa duraanii dhaggeeffatu komee hojjettootaa dhaggeeffatee qorannaa erga taasisee booda deebii kennuu isaa beeksisee jira. Hojjettoota mootummaa komee dhiyeeffatanii kuma lama ta'an keessaa dhibba lamaa fi tokkoo fi digdama duwwaanii akka milkaa'aniifis ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hojjettoonni mootummaa duraanii komee dhiyeeffatan kun hojjettoota kuma lama keessaa kanneen milkaan dhibba tokkoof digdama qofaa ta'uu ibsaniiru. Baatii lama dura hojjettoonni naannoo kibba duraanii naannolee haaraatti kan ramadamne akka fedhii filannoo keenyaatti miti jechuudhaan hagayya sagal bara kuma lamaaf kudha shan komee dhiyeessuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u koreen komee dhaggeeffates komii isaanii erga qoratee booda toora maqaa hojjettoota kanaa maxxansuudhaan ba'isaa beeksisee jira. Hojjettoota kana ramaduudhaaf kan hundeeffame koree teeknika mootummaa federaalaan hundeeffameef miseensa koree kanaa akka ta'an obbo Fallaqa Makonnin ramaddiin kun bakka buutonni naannolee maraa filannoo hojjettootaa laalchisee akka ragaa isaan dhiyeessanitti jedhan. Haa ta'u malee toora maqaa guyyaa kaleessaa maxxanfame erga arganii booda komii isaanii kanneen dhiyeessan hojjettoonni dhibbaan lakkaa'aman keessaa hangi tokko kanneen komii dhiyeessan keessaa muraasa qofaatu deebii argatee jedhan. qindeessaa hojjettoota komee dhiyeeffataniiti ka jedhan obbo Salamoon Ba'aa namni jedhaman ramaddiin sun kan geggeeffame haala itti gaafatamni itti hanqateen ta'uu rakkooleen ibsan hedduutu jira jedhan muuxannoon hojii haalli gaa'ilaaf ragaan mana yaalaa hojjettoonni kun fedhaaf filannoo isaaniin ramadamuu haal dureef ulaagaa isa dandeessisu ta'uun ibsamus ammayyuu akka ulaagaa jirutti hin ilaalamne jechuudhaan hojjettoonni kun komee isaanii dhiyeeffataniiru oduun har'aaf qabnu kanuma.
Qaxxayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa lolli Israa'elii fi garee hidhattoota Hamaas gidduutti taasifamaa jiru guyyaa shanaffaadhaaf itti fufee jira. Mootummaan Israa'elii magaalaa Gaazaa irratti haleellaa xiyyaaraa raawwachuudhaan haaloo bahaa jira. Gareen Hamaasis ammayyuu rookeetii furguggeessuudhaaf miidhaa geessisuu hin dhaabne. Haalli yeroo ammaa Israa'eliin keessa jiru maal fakkaata waan jedhu irratti Dr. Dirribaa Baanee magaalaa Rooboot irraa haasofsiifnee jirra. Gaaffii haalli naannoo isaanii jiru maal fakkaata jedhuu fi deebii kennaniin jalqabna waliin haa caqasnu.
Haalli naannoon ani jiru jiru kun haalli isaa tasgabbii qabu jechuun nama dandeessisa. Kana jechuun garuu haalli naannoo sanatti ta'ee baay'ee sukkanneessaa ture gurraan dhaga'uuf namatti tolu ture. Guyyoota jalqabaa keessatti guutummaan guututti haalli namni itti miira isaa dhabee haala baay'ee ulfaataaf sodaachisaa ture. Kanaatti booda garuu guyyuu haalli amma jiru haala baay'ee fooyya'eerudha. Guyyaan lamaan dura hundumtuu wallaalee baay'ee itti dhiphachaa ture. amma garuu gara difeendiirraa gara haleellaa irratti geessisuu irra jiru waan ta'eef haalli keessa jiru amma xiqqoo tasgabbii qaba.
Gaaffii kana isinii wajjiniin gochuudhaan daqiiqaa muraasa dura jechuudha. Sagaleen of eeggannoo dhaga'amee gara baqannaatti deemnee turre jettanii naan turtanii. Ammas gara rookeetiin dhukaasamaa jiru jira moo maalni?
naannoo haalli sunitti ta'e keessatti keessumaa naannoo daangaa kiiloomeetira hanga digdamaa soddomaa jiranitti haalli rokkeettiin darbatamaa jiru kun olmoost ijoollee firiikweentilii jechuu baanne sa'aatii tokko keessatti rokkeetti hedduun ammallee haalatti darbatamaa jirudha. Bakka nani jiru kanatti yeroo takka takka dhufuu danda'a. Manni daqiiqaa muraasa dura ture addaan kutee anan bahee saayiraniin isaanii akkasumas dirqama sheeltarii galuu qabna sheeltarii seennee darbanii darbanii numa kiiloomeetira dheeraattiin darbatu hanga teelaa fi ganga'utti garuu inni kun baay'ee firiikwentii miti.
Miidhaan inni geessisu miidhaa geessisaa darbatame iyyuu.
Ee yeroo tokko tokko miidhaa caalmaatti qabeenya irraa takka takka namas miidhaa yerootti geessisu jira. Sisteemiin isaan qaban kun hanga piresentii sagaltamaatti kan interceptii gochuu danda'udha malee guutuu dhibbaa dhibbatti waan hambisu miti. Kanaaf bakka jirutti namnis dalaa baqachaa maaluma jechaadha garuu ammallee yeroo bu'u miidhaa iddootti geessisu jira. Har'umallee bakka ittiin namootarra miidhaa geessisaa jira. Naannoo gara daangaa jiran magaalota daangaa jiran naannoo keenya nuti sheeltarii galuuf daqiiqaa tokkoof walakkaa qabna warri daangaa irraa sun hanga sekendii soddomaa sekendii kudha shan qofa qabu sheeltarii galuudhaaf kanaaf baay'een miidhaa geessisu naannoo magaalota dhiyoo jiranidha.
Rakkinni kun egaa waraanatu deddeemaa jira. Diinagdee irratti jireenya hawaasaa irratti dhiibbaan inni uumaa jiru jira. Naannoo keessanitti maal fakkaata? Manni barumsaa afaan akkan turre hojiin akkan jirre kanaan dura dubbatamaa ture.
Miidhaan diinagdee irra geessisaa jiru baay'ee hammaataadha. Akkuma waliigalaatti yoo ilaalle humni biyya kanaa jechuun humni oomisha irra jiru ture kuma dhibba sadii oltu amma humna waraanaa kanatti makamee jira. Isaan wal qabatee humni namaa oomisha irra jiru hundumtuu gargaarsa gara sanatti geessisaa tajaajila adda addaa tajaajila tola ooltummaa irra jira waan ta'eef sochiin diinagdee piresentii torbaatamii shanaan nama jechisiisutti dhaabbateera jechuun hin danda'amu.
Namoonni biyya keenya kan Itoophiyaas jechuudha biyya sana keessa hin jiru. miidhaan isaan irra ga'e wanti amma ammaatti beektanu jira.
Informeeshiniin kun baay'ee argachuuf baay'ee ulfaataadha. Hanga yoonaatti keessumaa namoota Itoophiyaa dhalootaan Itoophiyaa ta'an kan du'e jedhu akka dhuunfaa kootti hin dhageenye tarii jiraachuun ni mal wedhee yaada.
Lolli kun kan taasifamaa jiru garee Arabootaatii fi Israa'el gidduutti akka ta'edha kan beekamu. Araboonni lammiilee Israa'el ta'an immoo biyya sana keessas jiru. Miidhaanis nurra gahaa jedhanii waan araba ta'aniif sodaa of keessaa qabu.
Inni ammaa kun kan kanaan duraarraa adda. Lolaa kanaan dura darban irratti warri araba ta'an Israa'el keessa jiran kun informeeshinii gara sanatti gara deeggaruutti turani. Kan ammaa kana irratti garuu haalli ture sun hin jiru. Baay'een isaanii uummatuma miidhamanii kana isaanitti baqatan amma naannoo haalli kun itti raawwate keessa akka baadiyyaa keessa kan jiraatan ni jiru beeduwiin warri jedhaman kun warruma araba ta'anii isaan suni namoota kanaaf illee sheeltarii laachaa mana isaanii boqachiisaa kan turanii amma haalli kun isa ammaa kanatti hin jiru uummanni as keessa jiru kun baay'ee gara sanatti saayii gochaa hin jiru isaan hin deeggaraa hin jiru. garuu inni miidhaan isaanirra gaha nurra gahas jedhu kana amma baruuf baay'ee rakkisaadha. Uummanni waa'ee sana haasa'u hin jiru. Amma baay'ee gadi bu'aadha. Yaanni naannoo sanarratti dhagahamu hin jiru amma warra Israa'el keessa jiranii.
Amma ammaatti mootummaan Israa'el Gaazaa irratti haleellaa xiyyaaraatiin baay'ee taasisaa jira. Waraanni lafoo immoo galuudhaaf seenuudhaaf qophaa'aa jira waan jedhamutu jira. Kanumaan wal qabatee falli maal ta'uu danda'a waan jedhu irratti yaanni keessan akkuma dhuunfaatti maanni.
Haala amma jiruun tilmaamuun baay'ee ulfaataadha. Haallitti jarri lolaa jiran sun haala baay'ee ulfaataa, haala baay'ee walxaxaa qophooranii lafa keessa deemuudhaan kallattii adda addaan waraana waan ta'eefi qilleensumarraan miidhaa guddaa geessisuu barbaadu malee ammatti miillaan dhiyootti kan seenuu jedhamu kun baay'ee shakkisiisaadha. Maaliif miidhaan inni qabu salphaan ta'u isaan irrattis deebise. Yaada isaaniinis wal falmisiisa. Har'umallee walgayyii wayinuu uumamanii turan akka yuunivarsiitiin ani keessa jirutti haala abdeetii nu gochuudhaafi. Kanaaf ammuma maanaajimentiitti illee amma namni kana dha'ee foorkaastii godhuu danda'u hin jiru yeroo ammaa kanas. Hundumtuu haaluma yeroo irratti hundaa'ee raawwata waan ta'eefi.
Achuma jirraa ammas walakkeessa bahaa jirraa lola walakkeessa bahaatti taasifamaa jiru kana keessatti yuunaayitid isteetsi Israa'elii wajjiniin akka dhaabbattuu fi meeshaa waraanaas akka ergaa jirtu pirezidaantii Joo Baayidanii kaleessa irra deebi'anii ibsanii jiru. Walwaraansa kana keessatti waraansa kanaan wal qabatee namoottan kuma tokko olii kan du'an yommuu ta'u isaan keessaa namoonni kudha afurii lammiilee Ameerikaa akka ta'anis pirezidaantii Baayidanii ibsanii jiru. Akka xiinxaltoonni jiranitti namoottan gareen Hamaasii qabatee jiru keessaayis lammiileen Ameerikaa jiraachuu danda'u. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiinis waan jedhu qabu waan jedhan qabu dhimma kanarratti gabaasa Aniisaa Paawoliin qophaa'e jaallannee gammadaa akka ittaanutti isinii dhiyeessiti.
Pireezidaant Joo Baayiden haleellaa ajaa'ibaa dhuma torban darbee Hamaas Israa'el irratti raawwate kan nama rifaasisuu fi sodaachisu ta'e. ibsuu keessatti jecha tokko illee hin dubbanne.
This was an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel.
Kun jecha hammeenyaa guddaa ture. Israa'el keessatti namoonni nagaa kuma tokko ol ajjeefaman qofa osoo hin taane ni qalaman. Isaan keessaa yoo xiqqaate lammiiwwan Ameerikaa kudha afur ajjeefamaniiru. warri ijoollee isaanii eeguuf yaalan gochaa gara jabummaan miidhaman gabaasni daa'imman ajjeefaman jedhu kan garaa nama nyaatudha maatiin guutuun ajjeefamaniiru.
kana malees baayiden tarkaanfii israa'el fudhataa jirtu irratti ejjennoo waashintan ifa taasisanii jiru.
we stand with israel and we will make sure israel has what it needs to take care of its citizens defend itself.
israa'el waliin dhaabbanna akkasumas. Israa'el lammiilee ishee eeguudhaaf abbaa biyyummaa ishee kabachiisuuf akkasumas haala kanaaf deebii kennuuf waan ishee barbaachisu akka qabdu ni mirkaneessina. Shororkeessummaadhaaf sababaan hin jiru. Dhiifamnis hin jiraatu.
Kanaaf immoo Yuunaayitid Isteets garee haleellaa humna galaanaa naannoo sanatti ergiteetti jedhan akkasumas koongirasiin erga afyaa'ii mana maree haaraa filatee booda tarkaanfii hatattamaa fudhachuun ulaagaalee nageenya biyyoolessaa. akkasumas michoota keenya murteessoo ta'aniif maallaqaan gargaaruu jedhu irratti akka gaafatan dubbatan xiinxaltoonni akka jedhanitti ajjechaan raawwatame kun masaraa waayit haawus biratti muufannaa guddaa hordofsiisee jira giddugala qorannoo tarsiimoo fi idil addunyaarraa daaneel beeman akka jedhanitti.
and that's got to be a priority of any American president.
Lammiileen Ameerikaa garee shororkeessitootaatiin booji'aman jiraachuu malu. Kun pirezidantii Ameerikaa kamiyyuu biratti dhimma dursa itti kennuu qabudha. Akkasumas dhimma lammaffaan du'a lammiilee Ameerikaa haleellaa shororkeessummaa Israa'el keessatti raawwatameen waliigaluutu jira. Kana irratti immoo haala walxaxaa fi akkaan rakkisaa naannoo sana jira. Kun immoo Israa'elii fi Hamaas qofa osoo hin taane carraa hirmaannaa Hezbollaa fi Iraan kan of keessaa qabaachuun carraan jira. Kanaaf pireezidantii Baayiden kana hunda waliin wal'aansoo qabuuf yaalaa jiru.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Natanyaa'u deebii waraanaa kennaa jiran keessatti of qusachuu akka qaban Baayiden gaafataniiru yoo ta'e raadiyoon sagalee Ameerikaa Waayit Haawusiin gaafatee ture. jaan karbii mana maree nageenya biyyoolessaaf daayirektarri koominikeeshiniif tarsiimoo deebii kennaniin And nobody wants to see innocent life taken. Um, and there, as I said, there's been too much of it.
Eenyullee lubbuu namoota qulqulluu akka fudhatamu arguu hin barbaadu. Akkuma jedhe immoo kun garmalee ta'eera. Hariiroo Israa'el waliin qabnu keessaa wantoota guguddoo qabnu keessaa tokko dimokiraasii ifa ta'e. Lama ta'uu keenyaa fi wantoota akka kabaja jireenya namoota qulqulluu fi olaantummaa seeraa irratti wal amana. Akkasumas yeroo hundaa yeroo waliin taanu cimina qabna. Biyyoonni keenya lamaan yeroo kan addunyaatti agarsiifnu jireenya namoota qulqulluu akka kabajnuu fi olaantummaa seeraa qofa otoo hin taane seera waraanaa akka kabajnu agarsiifna.
Mormitoonni Yuunaayitid Isteets dafanii komachuu jalqaban pirezidaantii Raashaa Vilaadimir Puutiin akkas jedhu.
К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие э, согласятся со мной в том, что это Wanti nama dhibu haalli giddugaleessa ba'aa haalaan hammaataa dhufuu arguu dandeenya. Kun fakkeenya ifa ta'e kan imaammata Ameerikaan giddugaleessa ba'aa keessatti qabdu kan murtii walitti bu'iinsaa dhuunfachiisuu fi yaalte fashalaa'uusaati. Yeroon jedhe hedduu ana waliin waliigaluu jedheen yaada. Kan nama dhibu araara gamalachuu biratti fudhatama qabu argachuu isa jedhu kan ilaallatu hin turre.
Jaan karbii akka jedhanitti waldhabdeen Israa'el keessatti mul'atu balaawwan biroorraa ija Waashintaniin kaasu.
Any nation who might think that somehow the United States is going to get distracted uh, uh, sh- Biyyi kamiyyuu akkaataa kamiinuu Ameerikaan yaadni ishee fudhatameera jedhee yaadu irra deebi'ee yaaduu qaba. Nuti biyya guddaa gaa humna gahaa qabdu dinagdee gahaa qabdu ta'uu keenya dhugaa dubbachuuf dinagdeen keenya yeroo ammaa kana haala nama ajaa'ibuun cimaadha. Danda'a nageenya biyyoolessaa keenyaa fi kan waltaatota keenyaa akkasumas michoota keenya addunyaarra jiran bakka kamittiyyuu faana bu'uu dandeenya.
Baayidenis gama isaaniitiin akkasuma Israa'el irraa hin fagaannuu jedhaniiru.
Ayyee hordoftoota keenya sagantaa keenya keessatti yaada Dooktar Dirribaa Baanii nuu kennanii fi maqaa keessaniin galateeffachaa amma immoo gara qophii biraatti darbinaa nu wajjiniin tura. Waggoottan afurtama keessatti hongeen dhiyeenya kana kaaba keeniyaa mudate namootaan miiliyoonii shan ta'an irratti miidhaa geessisee jira. Rakkina hongee kanaan cinatti immoo akaakuun mukaa tokko lafa qonnaan bultootaa weeraruudhaan naannoodhaa fi qabeenya irratti rakkina uumaa akka jiru ibsee jira. Gabaasni Firaansis Ontoowiinaa Ayisooloo keessaa gabaase ittaanee isinii dhiyaata waliin haa caqasunu.
Ayisooloon kutaa keeniyaa baha kaabaa keessatti bakka argamudha. Uummata Booranaa warreen horsiisee bulutu heddumminaan keessa jiraata. Balaan hongee naannoo sana miidhaa jiru bakka magariisa ture gara lafa gogaatti yommuu jijjiiraa jiru kanatti akaakuun mukaa piroosoopis juulii filooraa jedhamee afaan saayinsiitiin waamamuu fi naannoo sanatti immoo maatingee jedhamee beekamu rakkina uummata naannoo sanaa isa biroo ta'ee jira. Jiraattota naannoo sanaa keessaa tokko kan ta'anii fi horsiisee bulaan abdii taadichaa waa'ee mukaa yookaan biqiltuu kanaa bareechanii beeku. Akkana jedhaniis dubbatu.
Sababa maatingeetiin kasaaraa lakkoofsa hin qabnetu na mudateera. Akka horsiisee bultootaatti guutummaatti horii keenya irratti hirkanna. Waan hunda keenya beellada keenya gurgurree maatii keenya kunuunsuu fi kaffaltii mana barumsaa ijoollee keenyaaf baasna. Mukti kun naannoo keenyatti galuun isaa lubbuu keenya balaadhaaf saaxileera.
Abdii taadichaa waan mukti kun qabeenya yookaan horii isaanii irraan ga'aa jirus dubbataniiru. Re'eewwan isaanii sababa muka kanaatiin ilkaan isaanii irraa dhumee waa nyaachuudhaaf rakkachaa jiru. Sababa muka kanaatiin kan ka'e beelli naannoo isaanii hubuun waan hin oolle akka ta'es dubbatu.
Akkuma argitan baay'een dhabeera. Re'oonni koo tokko tokko sababa qola muka kanaa yommuu nyaachuuf yaalan ilkaan isaanii dhabaniiru. Jilba isaanii irrattis dhiibbaa uumeera. Amma karaa wal qaxxaamuru irra jiru.
Beelladoota qofa miti miidhaan muka kanaa kan hubaa jiru. Namoonni sababa muka kanaatiin madaa'anis madaan isaanii fayyuu didee rakkachaa akka jiranu himanii jiru. Mukti kun bara kuma kudha sagalii fi torbaatama keessa sababa rooba lolaatiin biyyeen akka dhiqamee hin fudhatamne ittisuudhaaf jecha ardii Ameerikaa bakkaawwan ho'a qaban yookiin tirooppikaal Ameerikaa irraa gara Keeniyaa kaabaatti geessamee kan faca'edha. Akka biyyeen roobaan dhiqamee hin fudhatamne gargaarus garuu uumama lubbu qabeeyyii yookaan baayodaayivarsitii irratti miidhaa geessisuu danda'ee jira. Aminaa Hussein horsiisee bultuudha. Dhimma muka kanaa irratti waan jettu qabdi.
Ajuu hata sisi ni wananchi kama wengine tunataka tusaidiwe
Yommuu nuti kun rakkina guddaa ta'uu isaa dubbannu mootummaan nu dhaga'uu qaba. Akkuma warreen biroo nus lammii keeniyaati. Akka muka kana asii buqqifnee mukawwan biyyattiin akka bakka buufnu gargaarsa barbaanna. Naannolee keeniyaa ka biroo waliin wal fakkaachuu barbaanna.
Kuni laga Iwaasoo Nyiirooti. Akka dhiiga jireenya uumama keeniyaa kaabaatti fudhatama. Haa ta'u malee maddi bishaan kanaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaa irraa baraaramuu waan danda'e hin fakkaatu. Mukti maatingee moggaa bishaanichaa irratti heddumminaan biqilaa waan jiruuf yeroodhaa yerootti hirrachaa deemaa jira. Jiiloo bukkee dhaabbata garee Noord Viijin jedhamuu fi rogeessa. Akka bulchiinsi naannoo rakkina maatingee irratti tarkaanfii fudhatu dhiibbaa gochuudhaa fi uummata gurmeessaa jira. Mukichi akka mukaawwan biyya keessaatiin bakka bu'anu dhiibbaa gochaa jira gareen jiiloo bukkee. Mukti sun ciramee baduudhaa mannaa gara kasalaatti yookiin cileettis jijjiiramee faayidaa biraa kennuu akka danda'amu irrattis hojjechaa jiru.
It is now or never. We have to wake up each and every one of us.
Ammas ta'e fuulduraaf dammaquu qabna. Tokkoon tokkoon keenya dandeettii mataa keenyaatiin waan tokko hojjechuu yaaluudhaan biqiltuu weerartuu kana kan akka abaarsaa nu waliin jiru kana haa balleessinu.
Beektonni sigama isaaniitiin fala biqiltuu maatingee to'achuu danda'amu irratti hojjechaa jiru. Kamiin Nuduunguu ogeessa haala qilleensa naannoo irratti hojjatu yookaan ikolojistiidha.
Gosoonni biqiltoota weerartoota ta'anii kun biyyattii guutuu fi addunyaa guutuutti namoota dhuunfaan waa'ee mukichaa hin beekneen babal'achaa kan jiranidha. Kanaaf wanti lakkoofsa tokko odeeffannoo akka namoonni biqiltoota sana adda baasuu danda'an gargaaru kennuudha. Wanti lammaffaan erga adda baasuun danda'amee booda asiifachi socho'uu dhiisuudha.
Akka tilmaama mootummaa Keeniyaatti mukti maatingee godinaalee digdama keessatti lafa hektaara miiliyoonii tokko olii qabatee jira. Mormii hawaasaatiin kan ka'e bara kuma lamaa fi saddeetii kaasee bulchiinsi godinichaa mukti maatingee akka sanyii muka miidhaa qaqqabsiisutti beekee jira. Karoorri tarsiimootii fi tarkaanfii biyyaalessaa Keeniyaa akkaataa afur jechuunis akkaataa baayolojiitiin, akkaataa keemikaalaatiin, akkaataa itti fayyadamaatii fi akkaataa makaanaayizeeshiniitiin irratti hojjechuu danda'amu lafa kaa'ee jira. Haa ta'u malee hawaasni naannoo waadaan mootummaa kun waan barame akka ta'etti hubata. Ammas garuu hawaasni mootummaa waan afaaniin jedhu yookaan waan barreeffamaan kaa'e hojiirra oolcha abdii jedhu akka qabuudha gabaasni kun kan ibse.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanarraa asumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan vii'oo'ee afaan Oromoo daat koom jedhaaf nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee. Akkasumas piroodiwusariin keenya Eliyaas Amaaree gulaalaan viidiyoo lateera amantee ogeessitoonni istuudiyoo shantamii sadaffaa kan isin keessummeessaa turan Bifqaaduu Morodaa waan nu wajjin turtan isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitti godhatti deemuutti bakka jirtan fayyaa ta'a nagaatti bula.